mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagore basanga bafite uruhare runini mu kurangiza intambara yo mu burasirazuba
abana bahaye bapfa ni twebwe twababyaye ingorane babe bahura nazo z'amacakubiri n'ibindi ni twebwe ziyazigiraho ingaruka ikibazo kiri mu bafurere ikibazo kiri mu banyamurenge kiri mu babembe twese rero dufite umubabaro umwe twari dukwiriye kwiyunga tukaba hamwe
uwo ni Dina Nyirakinyana umwe mu bagore bagize ihuriro ry'abakomoka mu moko anyuranye yo mu Kivu y'Amajyepfo yatangiye gahunda yo gusengera kw'intambara muri ako gace yarangira turaza no kunyarukira mu Rwanda mu Burundi mu Bwongereza na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntimujye kure ni mu kanya amakuru yacu tuyahere mu minembwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abagore bo mu moko atandukanye harimo n'ashyamiranye mu misozi miremire y'aho nyine mu minembwe bateraniye bihuje mu gikorwa cyo gusabira amahoro mu karere kabo ko kamwe nyine n'intambara barasaba ko inzego z'ubutegetsi zikubita agashyi mu guhosha intambara imaze guhitana abatari bake no gukura mu byabo abarenga ibihumbi cumi na bine nk'uko tubibwirwa n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri aho mu minembwe vedasite ngabo aba bagore mu moko y'abapfurero abanyamurenge ababembe ndetse n'abanyino batuye muri kano karere aho bateraniye ku itorero rya kadesa riri mu muzinda bavuge ko bahisemo gukora iki giterane cyo gusabira amahoro bikurikiranye n'uko izi ntambara zicara zibera muri kano karere aribo zigiraho ingaruka nini yayeri mukinanyana n'umwe mu bahagarariye iki gikorwa cy'amasengesho twihaye intego yo gusengera amahoro bitewe n'ibibazo twagize nako habaye mu kwezi kw'icumi na kumwe ku minsi cumi n'ine y'ukwezi kw'icumi na kumwe bibiri na cumi n'umunani tumenya kuko neza hari ibintu byitugatuka ku mahoro make iyi misozi miremire abagore turihuza bakunda gusenga imana twigira inama yo gusenga kuva uwo munsi dutangira ibitaramo hagiye kuba mu kwa kabiri haturika intambara ahantu inyuma bukeya nyine ya minembwe ahantu hitwa mu gitumba hamaze kuva intambara dupfusha abana b'abasore benshi ahubwo babura n'agihamba baga ku misozi babura n'intumbi zabo zariwe n'inkongoro nk'uko babivuga turihuza abagore kuva uwo munsi intambara ya mbere mu kwa kabiri nta mugore wishwe n'urusaso habe n'umwe umugore karapfakarana n'umwana wiwe w'umukobwa ubyaye rimwe cyangwa se kabiri agapfakarana n'umukazana ubyaye rimwe cyangwa kabiri hakaba n'abandi bapfakara bakiri abageni bakiri mu nzu kuko mubyumva dusanga abagore twaguswe dusanga ubuhungiro bwacu ni ku mana bari mu kuza baza gukora imishikirano ngo baje muri rekonsiliyasiyo kuko babivuga ngo baje kugira imishikirano n'amafaranga bakayatanga tubigire ikintu na kimwe bitanga barara bakoze imishikirano y'igihugu intambara kambi iripuka uwo munsi ya ntambara yaripuka nanone tugasakara tugapfakara dina nyirakinyana nawe ni umugore wo muri kano karere avuga yuko uyu mwanya bawufata mu kwereka ababyeyi ko bafite uruhare runini mu gukangurira abana babo kwirinda kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho yahinduye aka karere indiri zabo abana bahaye bapfa ni twebwe twababyaye kandi ingorane baba bahura nazo z'amacakubiri n'ibindi ni twebwe ziyazigiraho ingaruka kandi ugasanga ikibazo kiri mu bafurere ikibazo kiri mu banyamurenge kiri mu babembe twese rero dufite umubabaro umwe twari dukwiriye kwiyunga tukaba hamwe tukareka gutatanya imbaraga tukigisha abana bacu kuko turabwira abagore ngo basenge babwire n'abana babo bareke intambara bareke intambara ntaho zabagejeje nta kindi kintu cyatumye ino misozi itekana ni amasengesho aba babyeyi bavuga yuko usibye gusengera amahoro bari no gusaba leta kwikubita agashyi igashyira imbaraga mu gushakira aka karere umutekano sifa nyaruhanga nawe ni umuturage wo mu minembwe yitabira iki giterane cyo gusabira amahoro icyo dusaba abayobozi ni batugirire imbabazi baduha amahoro kuvuga ngo baduha amahoro sibo nabo bayatanga kuko amahoro hari aho twese tuyateze amahoro atangwa n'imana ariko abayobozi babifitemo uruhare rwo guhagarara icyatumye imana ibagira abayobozi ni ukugira ngo barwane intambara mu gihe gisa n'iki ibo bafite buriya bushobozi kandi tutinjiye cyane mu bya siyasa ukabona iriya ntambara ntabwo ipfa kuva ku bana batoya bino ukabona ifite ahantu ntipfundikiye rero ga twebwe abaturage tugahita tubona nyine ko ari abayobozi abantu bari imbere basa nk'aho baba bakina uwo mupira bararasa ntibatabara gadi mukiza nzabinesha umuyobozi wa komine ya minembwe yashimye uburyo aba babyeyi bagize umutwaro wo gusabira amahoro avuga yuko ibikorwa nk'ibi bazajya babishyigikira dushigikiye ko ubumwe bwongera bukagumaho kuko dusanzwe tubivuga turabizi ibibazo byabaye biterwa n'abitwaje ibirwanisho ariko abaturage bo hasi nta kibazo bagirana muri aka karere amashyirahamwe yigenga avuga yuko intambara zimaze gutuma abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo ine bava mu byabo amatungo nayo arenga ibihumbi bitandatu magana urunani nayo akaba amaze kunyagwa mu gihe umubare w'abantu bamaze kugwa muri izi ntambara ndetse n'abazikomerekeyemo yewe utaratangazwa vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu minembwe mu ntara kivu y'amajyepfo urakoze vedaste ngabo inkuru yawe itugejeje mu rwanda aho inzego zinyuranye z'ubuyobozi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri urwego rw'ubutabera rukavuga ko nta bushakashatsi barakora kuri iki kibazo ariko amakimbirane mu miryango afata umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana kw'ingo benshi bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko ikibazo ari uko nta murango ukibaho abandi bagashinja inzego zihura n'abagiye kurushinga zivuga ko ko badategurwa mu buryo buhagije asumuta kaboyi arakomerezaho ikibazo cy'ubutane gisigaye cyumvikana mu nkiko zo mu rwanda kimaze gufata indi ntera ihangayikishije abatari bake mu gihugu umwaka ushize urukiko rw'ikirenga mu rwanda rwagaragaje ko abantu basaga igihumbi magana atatu bageze imbere y'inkiko baka gatanya uru rwego ruvuga ko iyi mibare yikubye inshuro zisaga mirongo itanu ku manza zari ziriho mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko haciwe imanza z'ubutare makumyabiri na rumwe naho bibiri na cumi na karindwi hacibwa mirongo itandatu n'icyenda abantu banyuranye bakomeje kuvuga kuri iki kibazo abo mu miryango itari iya leta bemeza ko iki kibazo gishingiye ku buryo abitegura kurushinga batagitegurwa neza n'inzego bahura nazo uyu ni bwana ndushabanderike umuyobozi wa rdp ubwo rero divorce iragaragara cyane cyane mu mijyi ariko iyo urebye mu giturage ikibazo ni uko abantu bakomeza kubana ari nabwo gukomeretsanya no kwicana byagiye bigaragara twavuga ati impamvu yabyo ni iyihe ni ukuntu abantu bategurwa ukuntu bategurwa bashingiranwa abantu berekanye neza ko yaba kiliziya yaba leta ntabwo izo nzego zitegura abantu neza mu kubaka ingo yenda kiliziya inaragerageza bamara amezi ibyumweru bigishwa ariko ikintu cyari kirimo gikomeye banifuzaga ko itegeko rinahinduka ni uburyo abantu basezerana muri leta ku murenge hari abaturage bemeza ko gutandukana hagati y'abashakanye birimo kongerwa n'uko abagore bamwe na bamwe bumvise nabo uburinganire bahawe bituma basuzugura abo bashakanye mfite imyaka mirongo itandatu n'icyenda mbyiruka nabonaga nta mugore ujya mu kabari mbyiruka nabonaga nta buriri bubiri bubamo ariko kuri iki gihe ukumva amakuru menshi n'aya makimbirane y'ingo ba data rwose kuko ntabwo turi imiseke igoroye ariko iyo wowe watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho ariko ubu ngubu iyo umarije utese gutaha iki gihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane ntanavuga buhoro amadini agira uruhare mu kubanisha ingo ziba ziyemeje kurushinga nayo avuga ko muri iki gihe basezeranya abageni nyuma y'umwaka umwe bakaba bahurira mu nkiko basaba gatanya kiliziya gaturika n'imwe isezeranya abantu benshi ariko kiliziya nayo ivuga ko ihangayikishijwe n'imiryango isenyuka itamaze kabiri musenyeri kambanda antoine umushumba wa rekidiyoseze ya kigali asobanura ko bagiye kugerageza kurushaho kwegera imiryango ubu aba bana mubona ba mayibobo hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ntabwo ari imfubyi ni abana babaye ibitambo by'ingo zasenyutse ni ukuvuga rero ngo ibyo twakora byose umusingi uri hariya niyo mpamvu noneho nk'abapadiri ku buryo bw'umwihariko umuryango tuwitaho kuko niwo twubakiraho ubu rero dufite gahunda yo gutegura neza umuryango ariko noneho dufata igihe gihagije gutegura abafiyanse bagiye kurushinga baherekeza mu myaka ya mbere urwego rw'ubutabera mu rwanda ruvuga ko iki kibazo cy'ingo zisenyuka ku bwinshi gikomeye ariko umuvugizi w'inkiko mu rwanda harison mutabazi asobanura ko kugeza ubu nta bushakashatsi burakorwa ngo harebwe impamvu y'ubu butane bwiyongera ariko amakimbirane yo mu ngo basanga ariyo aza ku isonga mu tuma ingo nyinshi zisenyuka twe nk'inkiko biragoye cyane kugira ngo tube twavuga impamvu zishingiriweho cyane cyane ubwiyongere bw'imanza z'ubutane iyo dukoze analize tukareba izo mpamvu izo manza usanga cyane cyane zishingiye ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane wenda ashingiye ku myitwarire y'abashakanye kutumvikana ku byerekeye n'imitungo akenshi usanga natwe twabonye ko ari zo manza nyinshi cyane kandi natwe biduteye iki biduteza ikibazo cyane gikomeye kubera ko zituma imanza zizamuka mu nkiko zigatuma n'ibirarane bikora iki bikomeza kwiyongera uyu muvugizi w'inkiko asobanura ko nubwo abatandukana babaye benshi ariko amategeko atigeze ahinduka ziriya mpamvu n'ubundi zishingirwaho ugomba kugaragaza kugaragaza umucamanza kugira ngo akwemerere ubutane n'ubundi ziracyariho nizazi n'izazi zihari na mbere nizo zari zihari ariko murebye mukakorana analize si ukuvuga ko izo manza zose zije mu nkiko bahita babatandukanya hari n'izo benshi cyane bakora iki batemera gutandukana iki kibazo cy'imiryango itandukana hari abakirebera mu by'imiryango myinshi yashize hamwe na hamwe ndetse n'igihari ugasanga buri wese ahugiye mu gushaka ikimutunga ntagire umwanya wo kunga abavandimwe bagaragaweho n'amakimbirane abandi bakagaragaza ko hakwiye kongera kubaho umuco wo hambere wo kugira umuranga umuntu agashaka mugenzi we azi aho akomoka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumuta kabuye ijwi ry'amerika ribajyane mu burundi aho abanyeshuri bazatsinda ikizamini cya leta cyo mu wa cyenda mu mashuri abanza ari bo kuva ubu bazajya babona amahirwe yo kujya mu cyiciro cya kabiri ubusanzwe bashoboraga kwimuka batsinze ikizamini mu buryo busanzwe nyine mu ishuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo muragezwaho na desire hatungimana inyuma y'aho ubushikiranganje bujejwe indero n'inyigisho bushiriye ahabona amanota abanyeshuri bo mu myaka y'icenda y'ishuri shingiro umuvugizi w'ubushikiranganji yashize ahabona ingingo mperekeza juma eduard avuga ko abanyeshuri bamenye mu kibazo ca leta aribo bonyene bazokunguruzwa mu myaka ya mbere mu gice ca kabiri c'amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro ikiruta byose twibaza ko bakwiye kumva gutegera neza ni uko nk'uko biri mu itegeko duhejeje kuvuga mu ngingo yayo ya kabiri ni uko ayo manota y'ikibazo cya leta ariyo yonyine atanga uburenganzira bwo kungururizwa mu gice gikurikira ishuri shingiro bisobanura rero ko ya manota yagiye kuri birete adatuma ishuri rishobora kuvuga ngo uyu mwana yamenye cyangwa yayobewe umwana amenye ni umwana azoba yakwije amanota asabwa muri cya kibazo cya leta uwamenye konkuru niwe azoba yamenye ivyo biruko mu gihe abanyeshuri mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro bahora bunguruzwa hateranijwe amanota y'umwaka wose n'ayo mu kibazo cya leta arimwo ubushikiranganji bw'indero butera akama abarongoye amashuri bariko barategura ibibazo vyo gusubiramwo ku batamenye mu myaka y'icenda kubihagarika kubera hari ivyahindutse ikindi kintu bakwiye kumva ni uko mu gihe riruko rya tegeko ryahora ritunganya ingene abana bunguruzwa mu ishuri shingiro iryo tegeko rero ntiriheza ngo risubire gukora ku bana bo mu mwaka w'icyenda bimwe byo gusuzuma rero ibyigwa kimwe kimwe ko yamenye cyangwa atamenye bagategura bya bibazo byo gusubiramo twita repeshaje ibyo byose ntibiheza ngo bisubire gukora mu mwaka w'icyenda kuduragirika bamwe bakoresha repeshaje abandi batazikoresha bamenye yuko izo repeshaje ubu nta ngingo n'imwe zizotuma bafata zo kubwira ngo umwana yunguruzwe cyangwa ngo yamenye mu ishuri ahandi ntiyamenye abatazoronka amahirwe yo kumenya umwaka w'icenda mu mwaka w'ishuri warangiye ubushikiranganji bubaha inzira bazoca bafata nk'uko juma edouard avugira ubushikiranganji bw'indero abivuga twibutse kandi yuko ku bijyanye n'abana bo mu mwaka w'icyenda batazoronka amahirwe yo kumenya icyo kibazo cya leta tegekanijwe yuko aho ibibanza bizoboneka bashobora gusubira mu mwaka rimwe twita kudubura ibyo bidakunze barashobora kubandaniza mu mashuri y'imyuga ku kuko amashuri y'imyuga yakira wese yahejeje umwaka w'icenda hanyuma ubugira gatatu nk'uko byaraye bibaye muri uno mwaka murazi ko abanyeshuri bo mu mwaka bari bakoze ikibazo cya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani baremerewe gusubira kwipima barakora ikibazo uno mwaka ubu rero abatazoronka amahirwe yo kumenya muri uno mwaka mu mwaka uza nabo bazoronka umwanya wo- wo kwipima hanyuma ingene bazobakira bakazomenyeshwa ni itegeko nshikiranganji rizosohoka mu gihe gikwiye bazobimenyeshwa gushika ubu ibitigiri ntabanduka vy'abatoye ico kibazo c'umwaka w'icenda ntibiramenyekana ubushikiranganje bw'indero bukavuga ko hakiri ibikorwa vyo gusubiramwo ikosora kubashikirije ko barenganijwe mu gukosorwa abanyeshuri mu myaka y'icenda barenga ku bihumbi mirongo icenda nibo bari bitavye ikibazo ca leta cakorewe mu bibanza ibihumbi bitanu amajana indwi na mirongo itanu na bibiri ku butaka bw'uburundi dushimire desire hatungimana n'abanywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika badufashije mu gutegura iyo nkuru kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara kutugeza no kutugezaho amakuru niyo mpamvu rero aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe rero aho mutuye mujya mutugezaho amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mu kanya turajya mu bwongereza ariko reka tubanze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho abakozi bo mu rwego rushinzwe ubuzima bavuga ko ubushyuhe budasanzwe bumaze iminsi buriho bwagize uruhare mu rupfu rw'abantu bagera kuri batandatu imiyoboro itandukanye y'itangazamakuru imaze kuvuga ko ubu bushyuhe bwahitanye abantu muri leta za maryland muri arizona na arkansas ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyaburiye abantu ko mu mpera z'icyumweru no mu ntangiriro z'ikindi ubushyuhe bukabije bushobora gutera umunaniro ukabije cyangwa kuzagayurwa k'umutwe abantu baramutse rero badafashe ingamba zikwiriye zo kubyirinda uko niko byagenda hirya no hino mu gihugu ibikorwa byari biteganyijwe byagombaga guhurirwamo n'imbaga y'abantu benshi nk'ibirori cyangwa za konseri byasubitswe ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe kiravuga ko ubushyuhe buri bukomeze kugeza mu masaha ya nijoro bakagira inama abantu kuguma gusura inshuti n'abavandimwe cyane cyane abageze mu zabukuru mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu abantu magana arindwi baguye mu mujyi wa chicago igihe ubushyuhe bwazamukaga kugera kuri degre celsius mirongo itatu n'esheshatu abenshi muri bo bari badafite uburyo bwo gukonjesha mu mazu bageze mu zabukuru kandi bibana reka noneho turebe niba gutanga ubumenyi cyangwa inyigisho mu koranabuhanga rigezweho ari ikintu gishoboka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u rwanda n'u burundi Eh, mugenzi wacu deane nininahazwe yaganiriye n'umupfasoni porofeseri chantal ndikumana wigisha imibare mu mashuri atandukanye mu gihugu cy'ubwongereza umva uko baganiriye uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo webusayite yo kuzoshirako eh, ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa cyongereza na fizike biyoloji shimi hamwe n'ik- n'irindi kuru ni ukuvuga ngo mu cyongereza bayita eh, computer science donc aho bashobora kwiga informatike cyangwa ayisiti ni umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari eh, na biro eh, hama hakadoca ko amaku- eh, eh, novuga ibyigwa ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo tukabihereza cyane cyane abana muri afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose imihingo yose eh, yo muri afurika mugabo urumva je nayo niyumvira uburundi kubera ego turashobora kuronka abigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba hoba icyo navuga nyine bita website mu kirundi ni urwo rubuga nyine ego urubuga rwa interineti muzocisha ko ivyo vyigwa vyanyu ego Ego.
ha- hagategurwa mm, videwo i- hama iyo videwo igaca ikurikizwa na- n'ibibazo ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise Eh, iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza ni uko kuri iyo website twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo cyigwa yahejeje umwaka yoronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu- mu mu wundi mwaka hama tugasaba rero aba- abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko eh, ibyo byigwa baba barabyize bo- bobishikiriza ahandi baba bagiye kwiga mu ntango twiyumvire ko umuntu yokoresha eh, ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu bwongereza mugabo tugasaba tuvuge na- n'abandi bakurikira iby'igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga igifaransa cyangwa icyongereza eh, aribo bakurikira ibyo bintu Eh, hanyuma eh, hanyuma azoba ari ah, amafaranga azotangwa abo bana az- bazoyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo ca internet kiracari ikibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye nk'uburundi ah, ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategereza kuba afise imashini akagira n'iyo internet
Ego. iyo iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri afurika usanga n'iby'ukuri interineti irazimba mugabo eh, umuntu aharuye tuvuge nko ku kuri centre imwe eh, usanga interineti kuri ku ma- ku mamashini ashika nka mirongo ibiri n'atanu usanga bakurihisha ku mwaka barashobora kukurisha amahera adashikana ibihumbi bine by'amadolari ibyo bihumbi bine by'amadolari ubiravye eh, kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba- baba hanze ni ukuvuga ba- ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka interineti ku masantere aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yu- bwo kuronka amamashini ku buryo butari bunininya iyo ufise eh, amamashini ugura ashika nka nka mirongo ibiri eh, nti- sinobura ngo ni ibintu bizimba cyane ni ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko eh, ndaharura nk'amamashini nka mirongo ibiri n'atanu abantu b'abarundi n'aho boshira hamwe amahera make make umuntu yobishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni- umuntu nta- ntavuka rimwe ngo yuzure ingovi ugenda uragira buhoro buhoro gu- gushika n'aho bakwiza bakwiza igihugu Yego, turaza- birakunda birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye Yego.
Bonga, ego Yego.
iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye rwose cyane Tura- birakunda ego Yego.
turabinoganza mu kanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric ikaze
murakoze aho uherereye ni
Eh, ngende bujumbura muri komine ntahangwa karisiye gikungu ya kabiri Mhm, akabazo canke intererano
akabazo nari ko nshaka kubaza madamu chantal ariko araraba uyu mugambi wi- u- u- umushasha w'ishure nshingiro Eh, hari ico wofasha kuri uwo mu- kuri ico ciyumviro ciwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi eh, ya- yoba yahisemo ku- kwiyubakira ishure rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishure shingiro ngo kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo maordinateri no gu- no no gutanga iyo interineti ko yahisemo kwiyubakira ishuri ry'iwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendere kambade chantal ko yumvise akabazo ushaka kumubaza kuko numva bitandukanye n'ibyo mwatubwiye namwumvise namwumvise cyane ishure sitwe twaryubatse ishure ryubatswe ryubatswe na na unicef ha- ri- rikoranye hamwe na n'ubushikiranganji bw'indero Mm.
twebwe ntitwigeze dutanga amahera yo gutanga ish- yo kubaka ishuri Mm.
ishuri ryubakwa na leta hamwe na unicef Mm.
unicef itanga uburyo uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganji bw'indero twebwe nta buryo twari dufite bwo kubaka ishure eh, twebwe twavuze ko tudafite ishure tubishikiriza ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji bw'indero rero bukorana na unicef nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama i- ayo ma ordinateur tuyashyikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashyikiriza ishure ryacu ibintu byose bishyikirizwa eh, ubushikiranganji bw'indero bushikiriza gushyikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva si ishure ryacu gushyikiriza aho tuba tubona dushyikiriye kandi tubona ko bikenewe Mm. hanyuma ka, eh, eric watahuye kuri ako kabazo ko ko atari buba- bubatse iryo shuri ariko byakozwe na unicef bicije muri leta y'u burundi ego ndabitahuye Eh, hama hariho akandi kabazo bari babaje ku byerekeye umugambi nyine bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure shingiro n'amashure asa nk'amashasha mu burundi madame chantal mwo kwishura eric
ego Eh, amashuri shingiro eh, ukuntu umuntu ashobora kuyafasha ni uko umuntu ashobora kuyashyikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga Eh, tuvuge amashuri adafite abigisha bakwiye bi- bigisha nk'ibiharuro cyangwa bigisha fizike cyangwa bishi- bigisha eh, les sciences de l'informatique eh, bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko em, hari aha- hari igihe usanga haba ubukene bw'abigisha bazi novuga ibyo byigwa ibyo rero interineti izoza kuba umuti umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abigisha babizi neza
yego murakoze cyane eric ugira umunsi mwiza ngahe i bujumbura
ego namwezi yego ku murongo w'undi hariko ive ive ikaze nawe
murakoze ndabaramukije ku ijwi ry'amerika Mhm. aho uherereye hama akabazo kawe
Eh, jendi bujumbura mu burundi muri eh, komine na hangwa Mhm.
Um, nari mfite akabazo nugira ndamubaze umutumire mbanje kwanza kumuramutsa ah, umutumire ko um, ari ku ijwi ry'amerika Ah, ikibazo canje nagira ndamubaze ah, mwatuge yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'ubwongereza nimba nihenze nuko nabibonye kuri facebook yego nivyo
Eh, ikibazo cyane ni iki eh, ni umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu burundi eh, kugira eh, ateze imbere n'urwaruka bw'i burundi kugira n'igihugu eh, gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise habuze iki kugira aze mu burundi kwigisha eh, abarundi ubwo bumenyi afise Mm. urakoze ugira umunsi mwiza
sawa sawa muheza gihe ku ijwi ry'amerika murakoze Ndabaramu- yego chantal ndabaramukije neza ive nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanjye kugira ngo ubwo bumenyi naronse naronse ngaha mu bwongereza ndabuzane mu burundi duciye kuri interineti Eh, nje ndi umuntu ndi umuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi eh, canke abandi b'abanyamahanga mugabo uravye amashuri ari mu burundi ni menshi mugabo kubera kubera iyo internet eh, dushobora gushikira benshi benshi mu mash- bari mu mashuri y'u Burundi dukishije kuri ibyo bya internet washaka tugashikira na benshi bari muri afurika kuko eh, ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi cyangwa les sciences za and pharmacist icyo bita mu cyongereza computer science buri buri buri henshi buri henshi mugabo tugira imana y'uko eh, hari ubuhinga bwa none butuma ushikira ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera eh, internet kubera no muri afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse ni- n'igiciro c'i- cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byorohereza kwigisha
dushimire mugenzi wacu diane nahazwe n'uwo baganiraga hamwe na fatu alimasi karara wari uri ku buhanga bw'ibyuma muramukana amahoro n'amahirwe